muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera mu kanya saa mbiri no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na radiyo inshuti ya bose fm ijana na ko mubabarire fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda mwiriwe neza se muri kumwe na tomasi kamirindi na pulaside magambo nanjye ndabaramukije dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abagendana n'ubumuga abiga bariga ariko wajya gushaka umurimo ugasangana ikibazo hari abantu batanga akazi bakibona umuntu ufite umuga yaza bamureba gusa uvuga ngo ubone uko ngo na dosiye ntibayagira uwo ni bwana bizimana dominique umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga mu rwanda
qatar yasezeye muri opep umuryango w'ibihugu bigurisha peteroli mu mahanga yari imazemo imyaka mirongo itanu n'irindwi
nyuma y'itabaruka ry'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika george herbert walker bush perezida donald trump yagennye umunsi w'icyunamo mu gihugu hose kuri uyu wa gatatu
mugume rero ku maradiyo yanyu ndetse mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu veho akadomo komu naho mukurikire aya makuru
nyuma y'itabaruka ry'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika george herbert walker bush perezida donald trump yagennye umunsi w'icyunamo mu gihugu cyose kuri uyu wa gatatu bush wabaye perezida wa mirongo ine n'umwe wa amerika yitabye imana kuri uyu wa gatanu afite imyaka mirongo icyenda n'ine y'amavuko nyakwigendera bush yabaye perezida wa amerika mu gihe igihugu cyari kimaze gutabukana intsinzi mu ntambara y'ubutita amerika yari ihanganyemo n'uburusiya perezida bush kandi yumvikanye cyane mu rugamba igihugu cye cyagabyeho ibitero muri iraki bamwe mu byegera bye bya hafi barimo uwamubereye minisitiri w'ububanyi n'amahanga james becker na minisitiri w'ingabo dick cheney bagaragaye kuri televiziyo y'inyamerika fox news bemeza ko bush yabaye perezida mwiza w'igihugu cyagize kabone n'ubwo yayoboye manda imwe gusa uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo colin power wakoranye bya hafi cyane na nyakwigendera bush mu gihe cy'intambara yo mu kigobe cya perse avuga ko bush yagerageje ibishoboka byose kugira ngo iyo ntambara iburizwemo avuga kandi ko azakomeza kumuzirikana nk'intwari yarwaniye igihugu cye mu ntambara ya kabiri y'isi ubwo yari umupiloti w'indege z'intambara umurambo wa perezida bush washyizwe mu ngoro y'inteko ishinga amategeko aho uzaba usezerwa mu cyubahiro guhera kuri uyu wa mbere kugera ku wa gatatu ubundi igitambo cya misa yo kumuherekeza bwa nyuma kizitabirwa muri katedrali nkuru y'igihugu ya washington nyuma yaho umurambo we uzasubizwa aho akomoka muri leta ya texas aho azashyingurwa mu nzu y'isomero yamwitiriwe
qatar izasezera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu muryango w'ibihugu bigurisha peteroli mu mahanga opec mu magambo ahinnye y'icyongereza cyangwa opep mu magambo ahinnye y'igifaransa minisitiri w'ibirebana n'ingufu wa qatar sad sherida al kabi yabitangaje uyu munsi ku buryo butunguranye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru idoha umurwa mukuru wa qatar yasobanuye ko igihugu cye gishaka kureka ibyemezo bya opep bikibuza kugurisha peteroli na gazi nyinshi uko kibishaka bityo Qatar nimara gusohoka muri OPEP izava kuri toni mirongo irindwi na zirindwi za gaza igurisha buri mwaka izamure kugera kuri toni ijana na cumi naho ku birebana na peteroli Qatar izazamura iyo igurisha mu mahanga kuva ku tugunguru miliyoni enye n'ibihumbi magana umunani kugera ku tugunguru miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana atanu buri munsi OPEP igizwe n'ibihugu cumi na bitanu birimo birindwi byo muri afurika algeria angola gabon libiya nigeria guinea equatorial na congo brazzaville qatar imazemo imyaka mirongo itanu n'irindwi kuva mu mwaka ushize qatar yacanye umubano na arabia saudite igihugu cya mbere gikomeye muri opep ariko minisitiri al kabi yavuze ko kuva muri opep bidafite aho bihuriye n'aya makimbirane bafitanye na arabia saudite
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres araburira abatuye isi ko bugarijwe n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere ibi guterres yabivuze ubwo yatangizaga ibiganiro ku mihindagurikire y'ikirere bizamara ibyumweru bibiri bibera mu gihugu cya polonye yasabye ibihugu bisaga magana abiri bihagarariwe muri iyo nama gukenyera bigahangana n'izo ngaruka nta kujenjeka mu masezerano ya paris mu bufaransa hari hemejwe ko ibihugu byose by'isi byazafatanya mu kubunga mu kugabanya imyuka yangiza ikirere mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu mu gihe ibyo bitarashoboka mu gihe mumbabarire mu gihe ibyo bitashoboka isi ikazagenda yugarizwa n'ingaruka zikomeye z'ubushyuhe bukabije perezida wa amerika donald trump yari amaze iminsi avuga ko igihugu cye kitarebwa n'iby'ayo masezerano kuko abangamira iterambere ry'ubukungu anasaba ko ayo masezerano yasubirwamo yumvikanisha ko yakozwe nabi bimwe mu bihugu byugarijwe n'ibiza bikomoka ku mihindagurikire y'ikirere birasaba ibihugu bikize gutangira gushyira mu bikorwa izi ngamba nta kuzuyaza
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yandikiye minisitiri w'intebe wa pakistani imran khan amusaba inkunga yo kujyana abatalibani bo muri afghanistan mu mishyikirano y'amahoro muri icyo gihugu rero cya afghanistan imran khan yabwiye abanyamakuru ko iyi baruwa yamugezeho uyu munsi yasobanuye ko pakistani izakora ibishoboka byose kugira ngo ifashe inzira y'amahoro muri afghanistan leta zunze ubumwe za amerika ikunze kurega pakistan kwemerera abatalibani gukoresha ubutaka bwayo mu bitero bagaba muri afghanistan byatumye mu kwezi gushize perezida trump ahagarika imfashanyo za gisirikari amerika iha pakistani minisitiri w'intebe wa pakistani yamushubije akoresheje twitter ati amerika yagize pakistani urwitwazo rwo kunanirwa kwayo muri afghanistan biteganijwe ko intumwa yihariye ya amerika kuri afghanistan ambasaderi zalmai halirizad ajya muri pakistani muri iki cyumweru
abahanzi babiri bari kuzenguruka agace kazahajwe n'intambara z'urudaca mu gihugu cya kameruni abo baririmba abo baririmba indirimbo zirimo ubutumwa buhamagarira imitwe ihanganye guhagarika intambara iyo mirwano ihanganishije abavuga ururimi rw'igifaransa n'abavuga icyongereza imaze guhitana abantu basaga igihumbi magana abiri aho imitwe y'abarwanyi yitwaje intwaro abo bahanzi bo bitwaje gitari kandi ngo bizeye ko e, biteguye guhashya ayo makimbirane aba basore bombi bavuga ko barambiwe umwiryane n'amacakubiri bikomeje gushyamiranya abaturage kandi ko bizeye ko izi ndirimbo baririmba zizafasha abahanganye kwitabira umu, uh, umuhamagaro wo gushyira intwaro hasi
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo rero ni mujye no kuri interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com maze mukurikire aya makuru mukanya n'amakuru yo mu biyaga bigari hasigaye iminsi makumyabiri kugira ngo abaturage ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo batore umukuru w'igihugu mushya ariko bamwe mu baturage bahangayikishijwe n'imashini z'itora uretse ko batazi uko zikora ntibarazica n'iryera ni inkuru ya claude ganza mu nyamagana
harabura iminsi idashyika makumyabiri ngo itariki makumyabiri n'eshatu kubo zigere itariki izabaho amatora y'uburyo butatu hazabaho umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'ay'abadepite ku rwego rw'intara aya matora azabera icyarimwe utora azaba agomba guhitamo abakandida batatu umwe umwe kuri buri mwanya biteganyijwe ko bazatora mu ikoranabuhanga ryifashisha imashini z'itora kandi bizaba ari ku nshuro ya mbere abaturage bakoresheje ubu buryo bamwe mu batuye mu mujyi wa goma ibyo gukoresha imashini ntacyo babiziho kwanza kwa mimi siyasho hata kutumikisha na telefoni reba nkanjye sindanamenya gukoresha izi telefone zigezweho none baraduhatira kuzakoresha izo mashini no no no no memo reka reka reka njye mfite mudasobwa ariko iyo ntacyo nyizeho kuko sindayibona l'autre là je ne sais rien je n'ai jamais vu cette machine je n'ai jamais nabaho sindabona iyo mashini sindayikoraho sinzi niba ari mudasobwa isanzwe cyangwa zimwe bita imprimante zisohora impapuro ntabyo nzi nasaba seni kuzizana tukazigerageza abasaza n'abakecuru nabo bakigishwa izo mashini z'itora cette machine à voter kuba hasigaye iminsi mike ngo amatora abe birumvikanisha imbaraga zisabwa mu guhugurira abaturage gukoresha izi mashini cyane cyane abo mu bice by'ibyaro biganjemo abatazi no gusoma aba ni bamwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika bo mu bice byitaruye umujyi bado mimi sijaona, tunasubiri wale wa njye specialist sindayibona ambao wanaweza dutegereje kufahamisha.
ababisobanukiwe ko bazaza kubitwigisha ntibiraba ikibazo cyane kuko ndakeka batarakererwa nkana nabona ku mashini ariko ndabyumvaga kuva ubu wowe wabinsobanura njye numbimenyereye muri make turanezerewe turabona abadepite abakandida barimo baratambuka ahangaha ariko tuzi ko amatora aratambuka neza
we nzarebera ku bandi nibamara kutwigisha sindayica ibyera baranatwereka uko batora kandi urumva ko ari ikibazo sosiyete sivile ivuga ko hagombye kubaho kumvikana kw'impande zirimo komisiyo y'amatora abakandida n'abandi byaba ngombwa kugira ngo amatora azabe mu mucyo no mu bwisanzure placide nakuwamba ni umwe mu bagize sosiyete sivile mu ntara ya kivu y'amajyaruguru avuga ko imyiteguro igenda ibonekamo guhuzagurika guhereye mu mitwe ya politike no kutavuga rumwe kuri izi mashini z'itora cyakora asanga hakiri amahirwe y'uko amatora yazagenda neza biramutse bigenze uko abisobanura si chacun assumer son rôle. Premièrement, la CENI, deuxièmement, la justice.
buri wese yujuje inshingano ze neza duhereye kuri seni ubutabera aba gatatu ni imitwe ya politiki natwe nka sosiyete sivile dutekereza ko hari amahirwe yo kubona amatora mu mahoro mu gihe buri wese akoze ibyo agomba cyangwa seni ubwayo igahamagara abakandida bose n'abandi bafite uruhare mu migendekere y'amatora hakaba inama nyunguranabitekerezo igashakira umuti ibibazo biriho iyo nama irakenewe byihutirwa bitabaye ibyo tuzisanga amazi yarenze inkombe On risquera même de manquer comment résoudre la situation quand elle sera plus pure.
ni ubwa mbere mu mateka y'iki gihugu hagiye gukoreshwa imashini mu matora ubutegetsi buvuga ko zizatuma amatora yihuta kandi bikagabanya ikiguzi cyayo repubulika ya demokarasi ya kongo izaba ibaye igihugu cya kabiri ku mugabane wa afurika mu gukoresha imashini mu matora ku rwego rw'igihugu nyuma ya namibiya yabikoze mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko yo yarabanje kubigerageza ku matora y'ibanze naho kongo ni ubwa mbere mu matora asumba ayandi yose mu gihugu hari abasaba ko umukuru w'igihugu yatorwa hakoreshejwe impapuro imashini zigakoreshwa gusa mu gutora abadepite komisiyo y'amatora yatumije imashini zisaga ibihumbi ijana na bitanu nta soko ritanzwe zizifashishwa na miliyoni zisaga mirongo ine n'eshanu z'abazatorera kuri site z'itora zirenga ibihumbi makumyabiri mu gihugu hose komisiyo y'amatora ivuga ko umuntu umwe agomba gukoresha nibura umunota umwe kugira ngo abe amaze gutora abantu batatu kandi ngo kuri buri site hazaba hari imashini imwe nibura yakwifashishwa mu gihe iyindi igize ikibazo birashoboka ariko ko uyu munota uwutora agomba kumara mu bwihugiko wazarenga cyane bitewe no kuba abaturage batarahuguwe bihagije kandi umubare utari muto wabo bazaba ari ubwa mbere babonye izo mashini izindi mpungenge abatari bake bagaragaza ni izijyanye no kongera umuriro muri izo mashini zizaba zitaruhuka gukora mu gihe icyenda ku ijana gusa by'abatuye iki gihugu aribo bafite umuriro w'amashanyarazi bisobanuye ko no kugera hari amashanyarazi ubwabyo bishobora gutwara umwanya utari muto ari naho bamwe bahera bavuga ko gutangaza amajwi y'agateganyo ku itariki makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi ari nk'ubushotoranyi La publication de résultats.
itangazwa ry'amajwi itegeko ribivugaho iki rivuga ko amajwi abarwa hakoreshejwe intoki none se ni ngo amatora azaba tariki makumyabiri n'eshatu kuri makumyabiri n'eshanu batubwira ibyayavuyemo ndibaza ntese babivuze bibeshye cyangwa birasa nkaho hari umugambi bafite kandi ibi ni nabyo bitera abaturage kwigaragambya kuko tuzi ko itegeko riteganya ko amajwi atangazwa nyuma y'iminsi cumi n'itanu Qu'on nous donne les résultats.
claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude ganza munyamagana kuri iyo nkuru utugejejeho e, kuri uyu wa mbere ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abagendana ubumuga mu rwanda naho bizihije uyu munsi abafite ubumuga barasaba leta gushyira mu itegeko ingingo zorohereza abafite ubumuga kubona akazi iyi nkuru turayigezwaho na asumuta kaboyi i kigali imibare yashyizweho ahagaragara n'inama nkuru y'abafite ubumuga mu rwanda igaragaza ko abantu bari muri iki cyiciro bagera kuri mirongo icyenda n'umunani n'ibice umunani ku ijana by'abafite ubumuga ari abashomeri inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga yatangaje ko mu ikusanyamakuru rigamije gushyira abafite ubumuga mu byiciro bari bamaze igihe bakora ryagaragaje ko mu rwanda hari abafite ubumuga barenga ibihumbi magana ane mirongo itandatu na bine muri bo mirongo icyenda n'umunani n'ibice umunani ku ijana by'abagejeje imyaka yo gukora nta kazi bafite iyi raporo kandi igaragaza ko abafite ubumuga batigeze bakandagira mu ishuri badafite uburezi bwo mu ishuri na buke bagera kuri mirongo ine n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana by'abafite ubumuga bose imibare ikerekana ko abize amashuri abanza bagera kuri karindwi n'ibice bine ku ijana abize kugeza mu mashuri yisumbuye bakarangiza ari batanu n'ibice birindwi ku ijana hanyuma abize kaminuza bagera kuri zeru n'ibice birindwi ku ijana gusa kubera ubumuga bafite kuba kandi abenshi batarize ndetse no kuba bakivangurwa mu mitangire y'akazi biri mu bituma iki cyiciro cy'abanyarwanda gifite umubare munini w'abashomeri batagira akazi bwana bizimana dominique umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga mu rwanda yemeza ko kuba abafite ubumuga aribo badafite akazi ku bwinshi bizagora iki cyiciro cy'abanyarwanda kuva mu bukene abiga bariga ariko bajya gushaka umurimo ugasangana ikibazo hari abantu batanga akazi bakibona umuntu ufite umuga yaza bamureba gusa nuba ngo ubone uko ngo na dosiye ntibayakire ubwo urumva rero iyo umuntu atakiye dosiye yawe utabaye selekisiyone utabaye muri preselekisiyo ntabwo uba ufite amahirwe yo kuzatera intambwe yo kujya gukora ikizamini none uzanganye na wa wundi niyo mpamvu dusaba yuko mu itegeko eh, rigiye kujyaho ry'umurimo habaho noneho ukuntu leta yakangurira abantu batanga akazi ibindi bihugu baba bati abantu bashoboye gutanga umurimo ku bantu bafite ubumuga hari icyo baba bagenewe nabo ko nabo baba bagaragaje ubushake igihe cyose ubwo bushake budahari nta muntu ashobora kumva ko umuntu afite ubumuga yamuha akazi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu dr mukabaramba rivera yavuze ko iki kibazo cy'umurimo ku bafite ubumuga kikiri ingorabahizi ariko asaba abafite ubumuga ubwabo kudahanga amaso leta ahubwo bakareba uko bakwishakira imirimo bibumbira mu makoperative Eh, ngira ngo mu kintu cy'umurimo eh, tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi ariko iyo tuvuga umurimo ntitugatekereze umurimo wa leta turatekereza n'imirimo abata- a- abafite inganda turatekereza n'abandi bashobora gutanga akazi iyo tuvuga imirimo turavuga n'ibikorwa nka bya nk- nk'izi koperative zimaze eh, guterwa inkunga hari abafite ubumuga babashije kwishyira hamwe bashakisha indi mirimo bakora itabasaba kuba bararangije amashuri ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yagennye akayabo ka miliyoni zisaga magana abiri zizashorwa mu makoperative y'abafite ubumuga mu rurimi rw'ikinyarwanda ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda bwana peter vroman yashyikirije abanyamuryango b'amakoperative anyuranye inkunga bagenewe n'igihugu cye leta zunze ubumwe za amerika zabageneye inkunga y'amadolari ibihumbi magana abiri na mirongo itanu uzafasha amashiragwe y'abafite ubumuga kugira imbaraga unafashe kumenyekanisha uburenganzira bw'abafite ubumuga abahawe inkunga bemeza ko nubwo bafite ubumuga bukomeye bagerageje gukora kandi biteza imbere iri tsinda ry'abagize koperative ihinga urutoki mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bafite ubumuga bwo kutabona ariko babaye abahinzi beza bahawe amadolari ibihumbi bine n'ijana bihwanye na miliyoni zisaga eshatu mu mafaranga y'u rwanda hari abafatanyabikorwa ba ambasaderi amerika bagiye baza kudusura mu karere ubwo rero nibwo buryo twabashije kumenyana nabo tutarajya muri koperative twari turi mu bwigunge aho buri wese yumvaga ko atakwegera ahabona murahinga rero muhinga gute mutanabona harimo abafite ubumuga bw'ingingo butandukanye harimo ah, uba ufite nk'akaboko kamwe cyangwa akaguru uwo nguwo aba ashobora gukurikirana ibikorwa Eh, ntabwo mbona ariko iyo tugeze mu gihe cy'amaboko nzana umusimbura wanjye ni umudamu arashoboye arahinga agerageza guhinga neza agatanga umusada bityo ibikorwa by'abafite ubumuga mu murenge wacu ndetse na koperative bikabasha kuzamuka leta yasabye abafite ubumuga bakigaragarwaho n'umuco wo gusabiriza kubicikaho ahubwo bakagerageza kwihangira imirimo umunsi w'abafite ubumuga wizihijwe ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu ku rwego rw'igihugu mu rwanda wizihirijwe mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
tugume mu rwanda aho umubare w'abashakanye batandukana ugenda wiyongera urukiko rw'ikirenga ruvuga ko mu myaka itatu ishize imanza z'abashaka gutandukana zikubye inshuro zirenga mirongo itandatu erike bagira ubusara duha ibisobanuro imibare itangwa n'inzego z'ubutabera bw'u rwanda iragaragaza nta shiti ku munsi ku wundi imanza z'abashakanye basaba gutandukana zirushaho kwiyongera ubutegetsi buhereye ku mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kugeza muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bugaragaza ko imibare yikubye inshuro ziri hejuru ya mirongo itandatu nk'uko mu minsi ishize porofeseri samu rugege perezida w'urukiko rw'ikirenga yabibwiye itangazamakuru imibare yazamutse mu nkiko z'ibanze muri bibiri na cumi na gatandatu hakaba imanza makumyabiri na rumwe muri bibiri na cumi na karindwi mirongo itandatu n'icyenda muri bibiri na cumi n'umunani igihumbi magana atatu na cumi na rumwe zimaze kwiyongera cyane muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani perezida w'urukiko rw'ikirenga akavuga ko iyo bigeze aho kunanirana ku bashakanye baba bagomba gutandukana hirindwa izindi ngaruka zavuka hagati yabo aho abantu bananiranywe nta kundi waba- nta kuntu wabigenza bagomba gutandukana ariko ah, hakabayeho uburyo bwo gukurikirana umuryango igihe hagaragayemo ibibazo kugira ngo bitageraho bagomba gutandukana cyangwa kwicana zimwe mu mpamvu zitungwa agatoki kuri uku gutandukana kwa hato na hato guhangayikishije ku isonga haza ikibazo cyo gupfa imitungo n'ibindi ku bashakanye tuzahura wowe uri umusore nurangiza umbwira uti nagukunze nurangiza umubwira uti si ufite kashi akubwira ati ndazifite ugende umugore akabona afite urugabo rw'urusaza akavuga ngo reka njye kwishakira agasore kakiri gatoya wagashoramo amafaranga kuri porofeseri vincent sezibera umwarimu wa kaminuza y'u rwanda impuguke mu mitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe we asanga ari ngombwa ko abantu bagombye kubaka ingo barabiteguye kandi buri umwe azi icyo ashaka se babonye umwanya wo kumenyana babonye umwanya wo kumenya kamere y'undi babonye umwanya wo kumenya buri muntu icyo ashaka kuko niba naje ngusanga kuko ufite akantu kuko bavuga ati Ubutunzi.
Eh, bavuga ati "Eh, turiya turiya mukobwa abonye umugabo mwiza ati kubera iki Ati, "Eh, tuzi imitungo afite Bo, nta gitangaza ko ejo tugiye gupfa iyo mitungo ati "Eh, uriya mugabo eh, eh, yabonye umugore mwiza ati gute Eh, turabona uburanga bwe Bi- bishobora guhera aho ngaho mu zindi mpamvu zikunze gutungwa agatoki kuri ibi bibazo byo gutandukana bya hato na hato hazamo ingingo y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku mugabo n'umugore madame claire bahati umukozi wa kaminuza y'u rwanda wakoze ubushakashatsi ku makimbirane yo mu ngo yabwiye ijwi rya amerika ko iyi ngingo yumviswe nabi ku mpande zombi mu gihe igitekerezo ubwacyo cyari cyiza ari umugore n'umugabo babyumvise nabi kuko umugabo kumubwira ngo uri kimwe n'umugore urumva bo mu myumvire uko babyumvise bitewe n'uko babyumvise hari aho bibahananuye pe nta nubwo ari ukubamanura gusa ni ukubahananura kuko hari ahantu bari bari mu bushorishori barumva ko bamanutse babashyize kabisa hasi Ah, icyo ni ikintu kiri kimubangamiye hanyuma hari umugore nawe navuga ko yabyakiriye nabi bamwe si bose ko bumvise ko hari aho babakuye nabo bari barashyizwe hariya hasi cyane noneho akumva ko agize amahirwe abonye umuvugira porofeseri sezibera gasa n'ukebura abashakanye ko bagombye kuganira byimbitse ku bibazo bafitanye kuko ngo uwo muco w'ibiganiro ku bashakanye nawo usa n'ugenda ucika habaye kuganira nyabyo ibyo bapfa byose babiganiraho bakabyumvikanaho ari naho abantu bavuga bati kuganira kugenda kugabanuka hagati y'abashakanye bityo n'ibyo umwe akekera undi ntibabone uko babiganiraho kugira ngo babyumvikaneho ikibazo cyo gusabana hagati y'abashakanye umubano w'umugabo n'umugore ku buriri kunyurwa no kutanyurwa uretse iyi mibare y'imanza zisaba agatanya ikomeje kwiyongera umunsi ku wundi ku bashakanye hari n'impfu za hato na hato zikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu ku bashakanye ubutegetsi bugakangurira rubanda kwimika umuco wo kuganira hagamijwe kwikemura ibibazo aho kwihutira mu nkiko aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa kuri iyo nkuru utugejejeho eh, tugarutse hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika nyine donald trump avuye mu nama y'ibihugu makumyabiri bikize kurusha ibindi ku isi muri argentine akiriyo yagiranye ikiganiro cyihariye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika greta van sastern iki kiganiro turakigezwaho na claude ganza munyamagana na eugene mukankusi bwana perezida turi hano muri argentine kandi amerika canada na mexique basinye amasezerano mashya y'ubucuruzi avugurura nafta
nibyo koko kimwe mu biyagize hari ibyo gukora amamodoka ibyuma byazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibi byaba hari icyo bizakemura ku bibazo amerika ifite birimo ifungwa rya sosiyete general motors rizatuma abantu ibihumbi cumi na bine batakaza imirimo Well, it is, and it's not only that, it's going to keep auto companies.
nibyo from moving.
ariko si ibyo gusa bizafasha inganda z'amamodoka gukomeza gukora kimwe mu byo nashakaga ni inganda zikora amamodoka muri rusange aha ndavuga imirimo inganda sinshaka ko ziva muri amerika ibyo ni ingenzi cyane kuri njye kumva ko zitava muri amerika rero ndibaza ko igihambaye cyane muri aya masezerano mashya nita usmca mu by'ukuri ikiza ni uko nta nganda zizagenda aya masezerano naramuka asinywe tugomba kubinyuza mu nteko kandi n'ibyemezwa kandi ndabyizeye ndizera ko bizakunda bizaba ari byiza cyane kandi nibitanakunda n'ubu uko ameze ntacyo adutwaye nk'uko mubivuga ko ubushinwa ari kimwe mu bihugu bishaka guhigika amerika kuri ubu barimo kwagura ibikorwa byabo bageze mu majyaruguru ya afurika barimo kubaka icyambu kinini cyane muri pakisitani bafite amasezerano akomeye yo gushora imari muri panama no muri amerika y'epfo barasa nk'aho basatira amerika cyane ufitiye icyizere intego z'ubushinwa hari impungenge biguteye
ndibaza amafaranga yabo agiye kugabanya ugereranyije n'ayo bafite ubu kuko ubu ngubu amasezerano ndimo nkora dufite miliyaridi magana abiri na mirongo itanu z'amadolari bihwanye na makumyabiri na gatanu ku ijana bisobanuye ko tugiye kwinjiza amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari icyongeyeho nshobora kuyakuba inshuro ebyiri nkongera nkayakuba kabiri kandi ntibakongera gukora nk'ibyo bakoraga abandi baperezida kubera ko wanarebera ku birimo kuba ku bushinwa sinifuza kubikora ariko ibi byabo ntibigenda neza nk'uko byahoze kandi ndatekereza twe nta kibazo ariko ku ngingo y'umutekano w'igihugu urabona ko ishoramari ry'abo muri amerika y'amajyepfo no ku isi yose bisa nk'aho barimo gushinga imizi hirya no hino ku isi
ndabizi ariko bafite ibibazo by'amadeni kandi bagomba kwishyura iyo myenda barimo bakoresha amafaranga y'umurengera ese biranejeje aha navuga nti oya ariko nzi ko bibahenze kandi ahenshi nta nyungu bazahavana waba utekereza ko afite iyihe migambi kuri kirene ese kuki yafashe amato yabo
Eh, sinamenya ibyo atekereza nta n'undi wabibasha kandi wazi icyo agambiriye ariko hari ibyo tutakwemera ko biba urumva gusa sinabimushyigikiramo kimwe mu bibazo ku bukungu bw'isi ni imihindagurikire y'ikirere nibyo barimo kuganiraho hano waba uhagaze he kuri iyi ngingo n'ingaruka yagize ku bukungu bw'isi
biroroshye ndifuza ikirere gisukuye n'amazi y'urubogobogo kuri uyu mubumbe dushaka amazi asukuye kandi niyo dufite twabungabunze ibidukikije kandi ni nabyo nifuza ariko nanone sinavana igihugu mu bucuruzi ngo ni ukugendera ku bipimo rimwe na rimwe bitanagize icyo bivuze urebye ubushinwa n'ibindi bihugu bifite umwuka wanduye ntibohereza umwuka mwiza muri amerika abantu babyima amaso ariko bigenda bigaruka twe turaba dufite umwuka mwiza ariko bo ntawo kandi birahenda ukuri guhari ni uko twifitiye umwuka mwiza ariko ntituzatakaza amamiliyari y'amadolari ngo turimo turashakira abandi umwuka mwiza aho kuwishakira urabizi ko nge politiki yanjye iroroheje amerika mbere y'ibindi byose tukabifatanya ariko no kuba umuturanyi mwiza w'ibindi bihugu ariko tugomba kwikundwakaza nuko bimeze noneho ku bukungu bw'igihugu cyacu mu cyumweru gitaha hazaba impaka ku ngingo y'imari no gutora muri kongere bishoboka ko hatorwa guhagarika ibikorwa bya guverinoma mbere na mbere uratekereza ko ibikorwa bya guverinoma bishobora guhagarara kandi byagira ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange
sinakubwira ko ibikorwa bizahagarara kuko ntawe ubizi cyakora nakubwira ko tugiye kugira umutekano ku mipaka tugiye gukaza umutekano ku mipaka kandi wabonye ingamba twafatiye bisukiranyaga baza mu gihugu cyacu none batangiye gusubirayo tugiye kugira umutekano ntitwakwemerera abantu kuza mu gihugu cyacu mu buryo butemewe hazajya haza gusaba bikwiriye ntitubizi ko dukeneye abantu se ikigero cy'abadafite imirimo kiri hasi cyane kurusha uko byigeze kubaho mu myaka mirongo itanu n'umwe dukeneye abantu mu gihugu hari ibigo byinshi birimo kuza iwacu minisitiri w'intebe w'ubuyapani abe yambwiye ko bagiye kuzana inganda ebyiri zikomeye zikora amamodoka ushobora kuba utabyumva kenshi ariko hari byinshi nk'ibyo birimo kuba ubukungu bwacu ntibwigeze buba bwiza kuruta uko buhagaze ubu ngubu turimo turakora ibihambaye birigaragaza kandi hari byinshi byiza birimo gukorwa
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turagenda tugana ku musozo w'aya makuru none tubibutse muri make ingingo z'ingenzi twababwiye ko nyuma y'itabaruka ry'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika george herbert walker bush perezida donald trump yagennye umunsi w'icyunamo mu gihugu cyose kuri uyu wa gatatu qatar izasezera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu muryango w'ibihugu bigurisha peteroli mu mahanga opep qatar irashaka kureka ibyemezo bya opep biyibuza kugurisha peteroli na gazi nyinshi uko ibyishakiye twababwiye ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres aburira abatuye isi ko bugarijwe n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere naho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yandikiye ibaruwa minisitiri w'intebe wa pakistani imran khan amusaba inkunga yo kujyana abatalibani mu mishyikirano y'amahoro muri afganisitani mwibuke ko leta zunze ubumwe za amerika ikunze kurega pakistani gufasha abatalibani kurwana muri afganisitani maze rero turabashimiye rwose ko mwadukurikiye mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na pulaside magambo na thomas kamirindi umugoroba mwiza murakarama